Hii ni idhaa ya Sauti ya Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na fide niyo ngabo ndabahaye rero ikaze mwese mu biganiro byacu tubafitiye kuri iyi saha ku bijyanye n'inzego z'umutekano icyo nibatsa ko ntiharagera ko ibyo bintu bikorwa ko ku bijyanye no kugabangana ubutegetsi ikintu cyose kuba kiza guhonyanga amasezerano yarusha mu mugambi w'abadasiganira iporona ntitwogishigikira uwo ni abel gashatsi umuyobozi w'umugambwe iprona wemewe na leta avuga ko hari bimwe bidakwiye gukorwa ko mu guhindura ibwirizwa shingiro mu burundi amakuru tubafitiye yerekeye Burundi inyuma y'amezi atandatu umugwi washinzwe n'umukuru w'igihugu kugira wige ingingo zizohinyanyurwa mu ibwirizwa shingiro imigambi itari mike yemeza ko uwo mugwi utegeze uyegera kugira itange intererano yayo ikiringo ca mbere uwo mugwi wahawe kizorangira kuri uyu wa gatanu yamara perezida uh, Pierre Nkurunziza yaramaze kongera ayandi mezi abiri ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza
Jean Claude Karerwa Ndenzako umuvugizi wa President Nkurunziza yabwiye ijwi rya Amerika ko umukuru w'igihugu yamaze kwakira raporo ya mbere y'umugwi w'abantu cumi na batanu yagenye haheze amezi atandatu kugira ngo bige ingingo ziri mu ibwirizwa nshingiro zikeneye guhinyanyurwa iki cegeranyo ariko nta urakibona atariwo cahawe muri ico kiringo uwo mugwi wari umaze ukora abanyepolitike n'imigambwe batari bake bemeza ko batigeze bahamagarwa gutanga intererano yabo mugabo zabinani imigambwe n'abigenga bose baganiriye n'ijwi rya amerika bemeza ko hari zimwe mu ngingo ziri muri iryo bwirizwa zikwiye guhindurwa aloyize baricako umukuru w'umugambwe hanake n'umwe muri abo ibwirizwa nshingiro si bibiriya n'ukuri kose ibihugu byose birafite uburenganzira bwo guhindura ibwirizwa nshingiro ariko ingorane zo ngaha murundi nuko rya bwirizwa ryacu dufise ari bwirizwa ryabonetse habanje kuba umwumvikano abarundi baganiriye ni ukuvuga ari uko ari ubwirizwa nshingiro abarundi bo nyene baraganiye gushikaho bumvikana ingingo zojamwo n'ubu rero bibigenze nk'uko abarundi bakaganira ni ukuri ntacobuza ko ibwirizwa nshingiro rihinduka bivuye ku byo abarundi bo nyene bumvikanye abarundi bose ni ukuvuga hagizwe inama mbere haboneke n'amahoro n'umutekano n'izi ngorane zihari zihave mu vyohinduka byose nazo none mubona arongoye parena asanga atamugwi n'umwe w'abarundi wari ukwiye gukumirwa hari abibaza ngo uyu mugwi ni mutonya ngo urya ni munini ngo kuyu uye abenshi bavuze uko ngo birakwiye kari akaryo rero ko twari yarusha ko twosubiramwo abantu bose imigwi yose ikabisubiramwo ikaraba ibwirizwa shingiro rijanye n'amasezerano yarusha kuko nta n'umwe atayemera n'uwo batayemera kari akaryo kuvuga ati sindayemera ati igituma ni iki kibujije igihugu gutera imbere mu bafite ibyo batemera harimo ubwoko bw'abatwa vitale bambanze umwe mu ncabwenge za mbere z'abatwa akaba yigeze kuba n'umukenguza amateka izo shingiro rihari kuva rishingwa bava iyo arusha twamye tuvuga ko ririmo amahinyu na cane cane ko iryo bw'izo shingiro ryerekana neza ko umugwi w'abatwa umengo se abarundi bakwijije amategeko ko bandikamwo ko abazoserukira abandi mu nzego z'igihugu canke mu kurongora uburundi hazuba mirongo itandatu kw'ijana vy'abahutu na mirongo ine kw'ijana vy'abatutsi bikerekana neza ko umugwi wacu w'abatwa umengo ntituri abarundi dukwijije mbere twibaza ko niba ritari bwahinyanyugwe ko hoba hari hararenze umugambwe iprona uturukamwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu nawo urabona ivyo abarundi batohirahira ngo bahindure ubu abere gashatsi umukuru wa iprona ahantu avuga nko ku bijyanye n'inzego z'umutekano les équilibres dans les corps de défense et de sécurité icyo nibatsa ko ntiharagera ko ibyo bintu bikorwa ko ku bijyanye no kugabangana ubutegetsi dufatiye ku barundi ingene bameze aho naho nyene twibaza ko ikintu cyose kuba kiza guhonyanga amasezerano yarusha mu mugambi w'abadasigana iprona ntitwogishigikira ntiruhunyanyugwe mu ntumbero yo kwikwegera ko kwigungira ko k'umugambwe uyu canke bwoko ubu canke buriya kugira iyo migwi yose ibane mu mahoro urunani mizero y'abarundi ruratanga kimwe mu kitokomwa komwa Leopold Hakizimana umwe mu bashinga amateka b'urwo runani amasezerano yarusha be n'ibwiza nshingiro bari bari bavuze yuko ibiringo by'umukuru w'igihugu byaba bibiri je nkibaza yuko batihenze kuko bari bafatiye kuvyo babona haba mu bihugu duhereranye birimo demokrasi haba no ngaho iwacu burya demokrasi by'ukuri ntwa rusangi birafise ikisigura gusabikanya ubutegetsi ubutegetsi rero hatabi vy'amamanda byaba buguma mu minwe y'umuntu umwe canke y'umugwi umwe wa politiki ya demokrasi twe ntitubona yuko yo biriko bibahirizwa umuperezida akagira amanda zibiri hakabisa uwundi ntibisigura yuko umugambwe wiwe uba ugiye ku ruhande utsinzwe mugabo no mu mugambwe hagati harakeneye yuko haba kuza haraba ibisabizikanya ry'abategetsi tukabona yuko vyotuma demokrasi ariyo ntwa rusange ishinga imitsi baricako nawe hari ibindi bintu yibaza ko vyataye igihe duhereye nk'uku urabona ko habaye amatora haca haba ingorane nk'ubu turiyumvira ko seniyo kwagugwa hakajamwo abantu benshi ku buryo ibase ni nziza idasubira gutera amakenga nk'ubu urabona igihugu kugira ngo gitere imbere gifise inzego nyinshi zidakenewe zagiyeho kugira ngo igihugu kibyuke ko cari mu ngorane ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu ntibikenewe inama nkenguzamateka nkajya kuri twebwe je ndabona ko idakenewe kuko hari amateko meza igihugu kimeze neza umushikiranganji wa mbere cyangwa inama nshingamateka zirakwiye kuko bagira umurundano w'inzego zitwara amahera y'abanyagihugu umugwi ukwiga ingingo zohinyanyurwa mu ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi wari wahawe ikiringo c'amezi atandatu congerwa rimwe gusa ikindi c'amezi abiri ubu aya mezi abiri wongewe niyo ya nyuma uwo mugwi ugizwe n'abantu cumi na batanu bari mu banyepolitike abava mu mashirahamwe yigenga uwuserukira abatwa n'urwaruka hamwe n'abo muri leta eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze roje kuri iyo nkuru mu rwanda kubera uruzuba rwageramiye igice cy'ubuseruko rugira ingaruka zikomeye ku barimyi bo muri segiteri ya ririma mu karere ka bugesera hari abagize umuco kuko atazokongera kurima mu kiringo cyo kurima umuhindo kuri uyu wa kane ubuyobozi bw'iyo segiteri bwifatanije n'abashinzwe umutekano bwazindukiye mu gikorwa cyo gufasha abanyagihugu kumva ko bategereza guhindura ingendo bagahinga bakarima mu matongo yabo kugira bagwanye inzara iyi ni inkuru ya Eric bagira ubusa abaturage bacu bari bamaze iminsi barishyizemo ko iyi sizoni ya a itajya yera kuko babishyize mu muco wabo bakunda guhinga sizoni imwe ya b noneho twebwe twafashe ingamba y'uko tuza guhinga ahangaha kubereka y'uko bishoboka y'uko iyi sizoni ihinze nayo yakwera kuko n'abasanzwe bayihinga bake bayihinga bareza ni uburyo kugira ngo tubakuremo iyo myumvire turi mu masambu ya ririma mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda bwana francois hakizimana umuyobozi w'umurenge wa ririma ushinzwe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi arereka ijwi rya amerika amasambu ubutegetsi bwafashe umwanzuro wo gufasha abaturage kuyahinga mu gihembwe cy'ihinga a mu mugambi wo kurwanya inzara ni igikorwa cyatangijwe n'ubuyobozi bw'umurenge ku bufatanye n'ingabo zibarizwa muri ako gace igipolisi n'abandi bose bashinzwe umutekano kubera uruzuba rwakunze kwibasira akarere k'iburasirazuba bw'u rwanda bubarizwamo bugesera bamwe bagahinga mu bihe nk'ibi ntibasarure ubutegetsi buvuga ko byahindutse umuco kugeza ubwo amasambu yabo bayaraza batinya ko bashobora guhinga bihinga bukavuga ko abahinzi bakwiriye guhindura imyumvire abahinzi nabo bakunze gukorwa mu nkokora n'uruzuba mu bihe bitandukanye muri ibi bihe hamaze iminsi hagwa akavura bashishikariye guhinga kandi bafite ibyizere ndagira ngo mpinge ejobundi nzabe ndi kurya nanjye ku kigori ntagiye kugihaha nuko ubundi kuki mutajyaga muhinga
nyine urabona akarere k'ubugesera kakomeje kugarizwa n'izuba twahinga nk'uku nguku nko mu kwa kangaho imvura ikaba irahagaze ubwo rero byabayeho noneho tugira ubwo ducika intege tukumva ko kubihinga ntacyo bivuze ahubwo tukaraza ibinani kugira ngo tuzahinge ubutaha ntabwo muzongera kuraza rero oya ntabwo tuzongera ko ubu turabona biri kugenda biza kuko turagenda umusaruro tuwubona turakoresha n'inyongeramusaruro leta iraduha kuri nkunganire nuko nta kibazo rwose gihari n'imvura turabona iri kugenda igwa neza uyu muganda uvuze iki aho leta iradukunda cyane leta ni umubyeyi uyu muganda ni ingufu baba badutera kugira ngo natwe barebe ko twazamuka tukava no muri bya byiciro by'ubukenerega tukamera nk'abandi ubuyobozi bw'umurenge wa ririma buvuga ko igihe cyose bizashoboka buzakomeza gahunda yo kurwanya inzara bufasha abaturage mu guhindura imyumvire bwana gasupari gasirabo ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa ririma mu karere ka bugesera umugambi wo kurwanya inzara uhoraho ntabwo ari gahunda igomba guhagarara igihe umuturage ashonje nta kintu uba ukora utamufashije kugira ngo abone icyo asarura arye ahage asagurire eh, n'amasoko icyo tubivugira rero urumva niba hari abari bafite umuco wo kumva ngo umuhindo ntiwera umuntu aramutse adahinze umuhindo agacungira ku byo yejeje mu kwezi kwa gatandatu urumva yuko yajya kugeza mu kwezi kwa mbere afite ikibazo akongera agahinga akazategereza ukwezi kwa gatandatu ibyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane ngira ngo iyo umusaruro ubonetse abantu bose baranyurwa bakanezerwa nta terambere irindi ryabaho umusaruro utagaragara ngo uzamuke hari igihe cyo guta hari ubutaka nk'ubu bugomba guhingwa ntibwihutishwe ngo buhingwe urumva icyo ngicyo ntacyo abantu baba bakora bwana hakizimana ushinzwe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi muri ririma akagira icyo asaba abaturage muri iki gihembwe cy'ihinga a cyangwa se umuhindo umuturage uri hano ufite umurima icyo tumusaba ni uko ajya mu murima we akawuhinga akawutera kuko nta kuvuga ngo imvura ntizagwa akenshi tubakangurira gukoresha amafumbire no gukoresha imbuto z'indobanure kuko nibyo bituma umusaruro eh, uboneka nanone umuturage wakoresha ifumbire nubwo imvura iba nkeya biramworohera kubera yuko ya mvura nkeya na ya fumbire iba yaragiyemo igafata ubutaka bigatuma ya mazi makeya afite abasha kuyabyaza umusaruro ikindi tubasaba ni uko aho wahinze ugomba gufata amazi ugacamo imirwanyasuri kugira ngo amazi makeya ubonye nayo abashe guma muri bwa butaka umusaruro rwose uraboneka nta gituma utaboneka ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe mu rwanda giherutse gutangaza ko muri rusange imvura iri mu kirere ihagije ku buryo nta mpungenge ku banyarwanda benshi muri bo batunzwe n'ibikorwa by'ubuhinzi kuri iyi nshuro biteganijwe ko muri iki gihembwe cy'ihinga cy'umuhindo iri rima bazahinga amahegitari abarirwa muri magana atatu mirongo itanu batahingaga ubutegetsi bukavuga ko bufatanyije n'abaturage buzahinga igihingwa cy'ibigori ku buryo igihe ikirere cyaramuka kigenze neza byazafasha mu kugoboka abaturage aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda urakoze hereka kuri iyo nkuru tugaruke mu burundi aho abanyeshuri bo ku ishuri shingiro rya rugoti ya mbere yo muri komine butezi intara y'igi babaye baratira ibirasi byo kwigiramwo mu yandi mashuri kubera ibyabo byabomotse bavuga ko batoroherwa umumenyeshamakuru wacu ari ruyigi rayisa liliane inamahoro aratubwira byinshi kuri ino nkuru ishure rya rugoti ya mbere ryo ku mutumba rugoti komine butezi risa nuko ritakibaho ni mu gihe inyubako nka zose zabomotse vyongeye n'abanyeshuri ntibakiyatondako ivyo biruko kuva mu ntango y'igice ca gatatu co mu mwaka w'ishuri uheze amakuru dukura mu barongoye komine butezi ni uko kuva ico gihe abanyeshuri batiriwe aho baba barigira ku mashuri yo muri zone rugoti ari nayo iryo shure rya rugoti riherereyemwo nko ku mashure shingiro ya muyange butezi na rugoti ya kabiri ivyo bikaba bitera ingorane abo banyeshuri basanzajwe nsabiyumva patrick ni umwe muri abo banyeshure mva ngaha mukirabo inja mu rugote nahagera iminota mirongo itatu ariko mvuye ngaha muhira nka cumi na zibiri ndashobora gushika ku muyange ndahagera nk'isaha n'inusu n'ugucererwa nacerewe ntagiye ndiyiruka nyene saa nyene nacerewe iri yimugwa ririko riragira ingaruka no ku mashuri abahaye indaro ni mu gihe abanyeshuri bo ku ishure shingiro rya muyange bahora biga mu gitondo biba ngombwa ko baca biga inyuma y'umuhingamo kugira bakuranwe nabo ku ishure rya rugoti ya mbere iri hindagurika ry'amasaha rirahungabanya urutonde rw'ivyigwa nk'uko uyu mwigisha w'umwaka wa gatanu abivuga twamaze kugira perturbation y'amakarasi kubera ko abo bandi bamaze kuvuga ko bamaze gutizwa ivyo birasi tugaca twigisha rero ingungi imwe bica bituma kwa kwitanga twari gukora bidashoboka iyi myidogo irumvikana no ku banyeshure baruhishwa no kwama batonze ingunga imwe ku ruzuba ingorane tugira ni uko dufata urugendo ku ruzuba kubera twahebeye ibirasi abandi tukaza kwiga inyuma ya saa sita ubundi bwo twahora tugenda ku ishure mu gitondo tutararuha mu mutwe muri iki gihe cy'intango y'umwaka mushasha w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ushira uw'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani amakuru dukura mu buyobozi bw'iri shure rya muyange avuga ko batanguranye ibitigiri vy'abana benshi batabona aho bazobakwiza kubera ibirasi batijije ishure rya rugoti ya mbere umuyobozi w'iri shure rya muyange aravuga agahombo bashobora kuhagirira hamwe vyobandanya uko biri nk'abigisha bari basanzwe bitanga bakigisha mu gitondo n'inyuma y'umutaga abo bigisha ntibikunda ko bazo bazosubira kwigisha bazoba kwigisha ingunga imwe kubera ikibazo c'ibirasi tubona yuko bibandanije umwimbu uzogabanuka abigisha nabo nyene hariho aba badatonda bafise ingoga abajijwe intwaro muri komine butezi bavuga ko watsindiye isoko ryo gusanura ishure rya rugoti ya mbere yaciriye hagati ibikorwa kumva atamenyesheje kukaba nkako ibihome biraboneka ko vyatanguye kuduzwa ariko bavyeyi bakibaza ko bahabaye kutumvikana kw'abatanze akazi n'abagakora aha bakavuga aho aho igikorwa cyo gusanura gihera kugira inyubako zikomere ukuntu byagenze byavuye ku mushefu yari yasabye inyakazi yasabye kiraka acabona ngo yarazimbwa hama acara agata ku kazi gushika n'umunsi vyuganiye ngaho inyashure ikirabomoka acabona yuko yisubiyemo guhera hasi yoca homba vyose aca biheba gutyo biri ukure niko tubona ibikorwa birahagaze gushika uno munsi twebwe tubibona uko twiga abana bacu twarabuze iyo biga bariga ku muyange bamwe abandi bakaja ibutezi mugabo twe tubona ko abana bacu barambiwe no guheba bagaheba mwizo mpamvu nyene suko banyagirirwa mu gahinga bashika n'ugucoka bacotse no gusonza bashonze ko biga kure gushika no munsi twebwe ntitubona nico leta y'ubutezi yacu ibintu bimwe birakurikirana ariko nubwo biri uku musitanteri wa komine butezi georgine mbonimpa avuga ko mu ndwi zibiri aya mashure azoba yahejejwe gusanurwa uyu munsi turiko turafashanya n'abavyeyi bo ku mutumba wa rwoti kugira ngo duheraheze ibirasi vyari vyarubatswe n'abenegihugu bariko barashomba amabuye n'umusenyi kugira ngo dushobore gusiga isima tukaba twibaza rero ko iyo ngorane y'uko uja gutira ibirasi ku muyange twari twiyumviriye ko twofunyiriza urugendo rw'abana bo mu goti bagasubira ku mashure yabo twikoze kuri ivyo birasi vyubatswe n'abenegihugu muri iyi ndwi izohera duhejeje mu gusiga ivyo birasi hanyuma tugaca turenzako iminsi nk'itatu kugira ngo iyo sima ibe iruma ni ukuvuga twofata nk'umwanya w'indwi zibiri duhereye uyu munsi ko abandi bazaba basubiye kwinjira mu birasi byabo yamara abavyeyi ntakizere ko muri ico kiringo hazoba haheze kubakwa kugira abana babo baruhuka umuruho barimwo aha tukibutsa ko ahanini amashure yubakwa mu ntererano y'abavyeyi ari naco gituma basaba gushigikirwa kugira ibikorwa bive mu nzira nuko bari kubesha ngoya ntibishoboka naho yora amezi abiri kubera itegeko kubanza gusamburwa yose ni ukuvuga ni kubanza kuyihera hejuru akayibomora yose hanyuma akayisubiramwo ubushasha bakahera kuri fondasiyo batabigenze gutyo ntigikunda nico gituma mu ndwi idashobora kuba byaheze twebwe ntako twobigenza kubera kugira ngo tuyange turabe ko abo bana bacu boshobora kumenya n'indome n'imwe ko ntibaguma biricaye ngacu batarimwo bariga twibutse ko hari ayandi mashure mu ntara zitandukanye zo mu gihugu ahanzwe n'ikibazo cy'inyubako zidashemeye muri komine butezi mu ntara ya ruyigi hayise lilian inamahoro ijwi rya amerika
bakunzi b'ijwi rya amerika guhera kuwa gatandatu tariki cumi n'esheshatu y'uko kwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi hazaba impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo azaba ahagaze abari bamaze kumenyera kumva ayo makuru tubasabye kutwihanganira naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo kuwa gatandatu no ku cyumweru azasimburwa n'amakuru yibanda ku karere k'ibiyaga bigari ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byo bizakomeza uko bisanzwe
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc komisiyo y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ikora itohoza ku bwicanyi mu burundi yakoze raporo isaba sentare mpuzamakungu mpanabyaha ihoraho cpi gukurikirana ibyaha byakozwe mu burundi kuva ku itariki cumi na zitanu y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushyika ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uburundi buzokorana gute na cpi inyuma yo kuva muri iyo sentare ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi y'ukwezi kw'icumi gutaha nivyo umushingwamanza elisa nkera birori umwunganirizi w'ubushikiranganje umushikiranganje w'uburundi ajejwe agateka kazina muntu asigura atangura avuga ko leta y'uburundi yashikirijwe raporo ya komisiyo ya onu ijejwe itohoza ku bwicanyi mu burundi vyari mu kanya mu kiganiro muri sanga na mugenzi wacu thomas kamirindi barayidushikirijwe kandi leta y'uburundi yarayibonye ariko leta y'uburundi yarayineguye nk'uko imaze kunegura amaraporo menshi bamaze gushyikiriza ku gihugu cyacu haraheze imyaka itatu yose ubwa mbere bitanguye umuntu bibaza ko ari iherezo uko uno munsi baraduduriye ko icyo bari bifuza bamaze imyaka itatu bakwerekana ibibazo utabona neza ariko uno munsi raporo barayabasohora irerekana neza yuko inshingiro ya byose yari ko butwara abategetsi muri cpi nta nubwo tuzi abarimo muri raporo ntabwo bashyizemo amazina yabo oya nta mazina yabo batweretse ariko nuko bigamije nibaza ko ariko baba basanzwe bakora kuko ubundi aho bibera muri conseil de droit de l'homme uretse mu gifaransa niho ubuye twabonye yuko amareta bayasenyura bamwe bamwe mu bihugu ndabivuge na kominote europeyeni n'abo bakorana ubwo rero uno munsi badutahuriye baratubwira yuko bifuza yuko uburundi busenyuzwa biciye muri sepeyi raporo nta kintu na kimwe irimo atari ukuvuga nk'utujambo nuvuga utujambo atacu dufatiye ko Icya mbere- icya mbere ni uko iyi komisiyo ivuga yuko itigeze igera mu burundi Eh, ni icyo nyene iratubwira ko itageze mu burundi kandi n'ibyo ntitwayemereye kuyash- kuhashika kuko twari twayanse kuyiza aha kuko imbere y'iyo komisiyo hari harabaye iyindi komisiyo yo twari twayishikanye i burundi irashika iravugana n'abategetsi bose amezi icenda ikisohora raporo raporo utabona eh, tekinisite n'imwe yoba ifise ari raporo completement politique nico bituma iyo yindi twaragiye geneve turaja mu muco bita resolution kandi uburundi ko mu ubuye bufise ku- kuba mambo du conseil de droit de l'homme turavuga tuti iyi resolution turayanse ni mu bitorere ni resolution vyabaye ubwa mbere yuko haba ino resolution itorwa kuri 21 voix d'abstention 19 pour et 5 contre ni ikintu kitarabaho na rimwe ubwo rero niho tutashimye yuko iyo komisiyo yoshika mu burundi kuko yoba yari ije gukora eh, amatohoza n'abandi batari bakoze i- imbere kuko tubona neza yuko ari amatohoza politike ntabwo ari amatohoza tekinike ubu rero raporo baba basohoye bavuga yuko ngo baba baragiye mu bihugu bibanyi baba hari impunzi z'uburundi ngo ariko ngo nabo nyene ngo batashimye kuvuga cane ngo kubera ubwoba baba batekeye ariko bakagira conclusion ko ayo matohoza boba babonye ariyo yotwara abategetsi bacu muri sepeyi none se ubu ngubu ko bigeze ku rwego rwa cpi nyine muzakorana mute na cpi cyane cyane ko na leta y'u burundi yagejeje amakuru kuri ya procureur umushinjacyaha mukuru wa ruriya rukiko muzakorana mute u burundi nibuvamo Eh, co- co- congora kuki yishura cyane kuko mu gihe bashyizeho itegeko Mm.
rivuga ingene umuntu yinjira mu rwego n'ingene aruvamo bibaza yuko uburundi bwatoye kubivamo kandi ari uburenganzira bwabwo bwa- bwa- bw'uburundi kuko byari mu itegeko Eh, ubwo rero nyine tuzokorana ikanakuba tuzokorana rero sinoza kubabwira uno munsi ngo tuzokorana n'iyo sekeyika ntabwo tuzokorana nayo kuko twebwe twashimye kuyivamwo nk'uko amategeko atwemerera kuyivamo sinibaza ko ari aho twarengeye akarindwi reka barayivuye nk'uko tubyumva uku rero ubu reka turindire mugabo byungura ko uno munsi jewe antaka umwunganizi w'umushikiranganzi mubabwira ngo tuzokorana byose tubyika tuzokorana kuko iyo ntumbero ya leta y'uburundi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite nzoyisaba nzoyisaba we
amahoro neza akabazo kawe jewe sina n'akabazo mfise ahubwo nagomba ngo iburi iyo- iyo iyo ruze mpanabyaha yuko yobanza ikadufatira bagiye bisha abantu bakabanza bakagu- bakagenda bagumuye abantu bagahungira mu bihugu byabo imitahe igasohoka mugabo ntibabafate genda Yeah.
ibyabo mu gisagara cya bujumbura ndacandacanda mu ntara hagati mu gihugu ntamayo none ubwo bwicanyi ese ndabubona kimwe rero nuvuga ni kimwe ahubwo eh, iyo iyo iyo iyo yamarisepeyi by'ukuri yari ikwiye kwikubita agashi nkasaba leta ahubwo ko itoro ahubwo banakorana kuko hasigaye igihe gitoya kugira ngo tu- uburundi bushobore kuva mu muri icyo kintu cyitwa ngo ni- ngo ngo- ngo- ngo ni sepeyi reka uriko urabagihohotera gihohotera ibihugu bya afurika mbe mu- mbe muri amerika hehe hose abantu n'ibirirwa barapfa ko bata- ko badatuma ko bo muri amerika nabo ngo babahane ibihugu bya rutura ubwongereza he na hehe hehe mu bubirigi hehe icyo ni ukuvuga bavuga uti ni ukuri ahubwo ntibadore banakorana kuko twayivuyemo nta- ntabyo tugikeneye Nzoyisaba, Ntabyo urakoze.
dukeneye ntabyo dushaka kuko guhera mu mirongo itandatu na kangahe abantu bicwa mbe ko butari bwakore urakoze rero nzoyisaba murakoze nawe nibaza yuko nzoyisaba ashimangira ibyo nabivuze ndamukenguruka nk'umurundi kuko numva yuko ari umurundi yatahuye ibihe bitutezemo kandi yuko turinda guhaguruka twese arakoze cyane noneho duhamagare samuel samuel we akabazo kawe none murakoze kuma akanya mbona kuva kuvuga ashaka byerekishiye sentare burya rero twebwe abenegihugu usanga tufi- turi mu gihugu hagati hari ikintu baturenganya ko ibyo nagomba kubaza mbega ko tuzi hari abantu bagiye bicwa kera bicwa mu masoko bamigo baratwa ata- a- ata muntu tuyavuye tumuriye tunarenga ngo kuvuga ngo afatwe uwo muntu yabikoze rero uno munsi niwo wamwe kumenga ashiye kenya turakenewe mu burundi kuva muri demire kenze ikindi kibazo icyambaza ni kimwe mbese rero ntitwumva hari abo bihugu by'abazungu nyene ibintu byirirwa bira ingana bitikira ko tutajya twumva uwo tuyesonari yahamagaje kubera iyi abarundi cyangwa se abanyafurika aribo gusa tuyesonari iguma ikoreramwo kubera nk'abe mu gihugu dufite igihugu cyikutiye ntituzi yuko kumbura iyo sentare igejewe guca ikoresha ibihugu byose uko uko- uko igomba twebwe nibyo twagasanye kuko mbere boreka twebwe ntabwo ari ibyo bitera twebwe dufite ubutungane twemeye twizigiye nk'abarundi bibareke rero tuburire iwacu ubutumwa n'iwacu mu burundi bukore hama igisigaye atari tuzabishobora murakoze ye nawe urakoze nzoyisaba na samuel mwe- muribanda cyane ngo iriya sentare ngo ni- ngo i- i- ireba abanyafurika gusa ntabwo ari byo kubera ko ivuga yuko ikora nketi no muri georgia muri afghanistan muri colombia muri ukraine muri iraq no muri palestina aho ngaho ntabwo ari muri afurika ni akantu gusa nagira ngo twumvikaneho n'abandi baza guhamagara icyo kintu ntimukomeze kukibandaho ahubwo twibande ku burenganzira agateka kazina muntu mu burundi ariko kandi twibukiranya yuko iriya raporo itareba aya matariki turimo ahubwo ni raporo yakozwe ku birebana n'ibyabaye kuva ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugera ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibyo samuel yavuze nawe ndumva ari ugushimangira nk'ibyo nzoyisaba yavuze nawe wavuze njyewe nibaza yuko eh, ahubwo nushaka kugaruka ku byo uhejeje kuvuga kuko iyo senta impuzamakungu ibihugu byinshi bidasanzwe bina birimwo ko si byose birimwo Eh, ni uko kenshi bayivora yuko eh, ihohotera bayivura gutyo ihohotera icyo bitwa repeyi andi development repeyi emergent icyo cyakigaruka ko sinibaza yuko hari ikindi gihugu gikomeye sinongera pare de pays de l'occident euh, et, et leur euh, partenaire ni murabona abo batwaye muri icyo pays ibyo byose ibihugu yagejeje kuvuga buri bihugu soit en développement soit ibihugu emergent nico iyo sentare rero bayihora yuko atari sentare by'ukuri yaje gushobora kugira ngo ize kuraba ibyaha biba bikorerwa mu bihugu kandi ibihugu bitashoboye guhana iyo niyo ngorane ifite kandi nicyo bituma jewe nta nkeka ejo bundi aho ndabivuze nka jewe ibizo nkirabirori nompa nk'umu- nk'umwunganizi w'umushikiranganji ndabivuga ndabyibaza yuko iyo sentare idashobora kubandanya ikora mutu icyo rero samuel ahebye kuvuga jewe ndakivuga ndacemeza iyo- iyo- iyo sentare iraba ibihugu bimwe gusa ikaraba ibyaha bimwe gusa kuko isoko umuntu abona ufite iyo sentare ingene bikorwa ikora ihabwa amaheranande ihabwa amaheranande icyo cyonyine irashobora gutangira kukibaza iyo Mhm.
sentare ihabwa amaheranande ariko iyo ahabwa nibwira ko ihabwa
nundeke mesere journaliste maze ntege ishingiro canje kuri ako ngako k'amahera ndibwira yuko amahera ava mu bihugu biyigize None, iyo komisiyo d'enquête ihabwa amahera nande iyo conseil de droit de l'homme twama tuko turavuga yuko hakorerwamwo politiki Eh, gusa aha.
ari ibihugu bimwe bishaka guterenza ibindi uno munsi ni burundi ejo ikindi gihugu twarayibonye ari cote d'ivoire twarayibonye ari eadc n'ubu iracabandanya twarayibonye ari libiya twarayibonye ari siriya birabandanya ubu ni burundi bikaba burundi turahagaze ntayo ntabwo ndashimangiye rero ijambo samuel yaheje kuvuga Eh, niba bashaka gukurikirana ibyaha by'i burundi nubwo wovuga ati iyo sentare yatanguye uyu mwaka aribyo batazawukurikirana ntacyo batu- batugerageze baturarire byose kuko byose ni- ni- ni byinshi biriho ibyabaye mu burundi ni byinshi kandi no munsi tuvuze ngo kuva muri deni wikendi hariho n'ibyaha byabaye by'agahomera mu mu burundi nta byabaye
murakoze eh, inshuti mwese mwadukurikiranye ngaha kuri radiyo ijwi ry'amerika tubasezeye tubifuza amahoro y'imana tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira